mugifanira dzijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi mu makuru yo muri kano kanya muri kumwe na oriane tangishaka mu burundi tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi rya amerika ikaze mu makuru yo kuri ino saha mu burundi integuro y'itegeko rishasha rishiraho igisata c'igisirikare gishasha kizoba kigizwe n'abakukuruke hamwe n'urwaruka ruzohabwa inyigisho za gisirikare yaremeje inama nshingamateka ijana ku ijana igenekerezo rya cumi na rimwe zo kuri uno kwezi vyukuri abasirikare canke hamaze gukukuruka bose nawe nyene hambavuye ko abasirikare nawe n'abanyagihugu ni vyiza yuko vyojana n'itegeko rishinga kungene urwego rwo kwivuna basi rutunganijwe n'ingene rukora uyo ni umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi y'uburundi alain tribert mutabazi impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo zivuga ko zifise ikibazo cyo kuronka ibipapuro vya transfer bizihesha uburenganzira bwo kuja kuvurirwa hanze ya teritwari ya fizi mu ntara ya kivu yo mu bumanuko ibitero vya za rokete vy'uburusiya ku bisagara vya Ki- vya kiev eh, vya karki muri ukraine vyahitanye abantu batatu bikomeretsa abandi mirongo ibiri n'umwe kuri uyu uwa kabiri ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu onu rijejwe imfungurwa pam rivuga ko abantu eh, bagera hafi imiliyoni mirongo ibiri bashobora kugiramigwa n'ibura ry'ibi- ry'ibiribwa bitewe n'izuba ryatse cane mu bihugu vyo mu ihembe rya afurika aya makuru rero turabashikiriza ku- mu kanya kari imbere n'ayavugwa hirya no hino ku isi Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Ukraine ibitero vya roketi vy'Uburusiya ku bisagara vya Kharkiv muri Ukraine vyahitanye abantu batatu bikomeretsa abandi mirongo ibiri n'umwe kuri uyu wa kabiri Hedi Gwema araducira ku mayange
ibi byemejwe n'inzego z'ubutegetsi muri uyu mujyi wa kabiri mu bunini wa Ukraine ni ibitero byagabwe kuva ku wa mbere guverineri w'intara Oleg Snegubov niwe wemeje ko abantu batatu bahitanywe n'ibisasu bituruka ku butaka bw'Uburusiya yasabye abaturage kudasohoka mu gihe intambara ikomeje ku wa mbere nanone ibitero by'uburusiya byari byahitanye abandi bantu batanu nk'uko bivugwa n'ubutegetsi umujyi wa Kharkiv wari utuwe n'abantu hafi miliyoni n'igice uburusiya butaratangiza intambara kuri Ukraine mu kwezi kwa kabiri uri mu mijyi imaze kugabwaho ibitero byinshi cyane ariko utarigarurirwa n'uburusiya nyuma yo gukura ingabo mu duce twegereye umurwa mukuru wa Ukraine Kiev ubu uburusiya bwongereye imbaraga zabwo za gisirikare mu duce two mu burasirazuba bwa Ukraine twegereye uburusiya Perezida Volodymyr Zelensky yaburiye abaturage be kwitegura ibindi bitero byinshi simusiga by'Uburusiya.
Bakoze Hedi ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu onu rijejwe ibifungurwa PAM rivuga ko abantu bagira hafi imiliyoni mirongo ibiri bashobora kugiramirwa n'ibura ry'ibiribwa bitewe n'izuba ryatsi cane mu bihugu vyo mu ihembe rya Afurika ni Hedi Gwema kandi aduha iyi nkuru PAM ivuga ko uduce twibasiwe n'amapfa akomeye turi muri Kenya, Somalia na Ethiopia. Ivuga ko nta gikozwe abaturage batuye ibyo bice bashobora kwisanga mu kaga gakomeye. Aya mapfa amaze kwangiza imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi atuma abantu benshi bahunga ingo zabo kugira ngo bashakishe aho bakura amazi n'ibiribwa. Ukwezi kurihiritse abatuye utwo duce bategereje imvura dore ko ari igihe cyayo. PAMO ivuga ko umubare w'abakeneye imfashanyo yihutirwa y'ibiribwa uzava kuri miliyoni cumi n'enye ukagera kuri miliyoni makumyabiri muri uyu mwaka. Hafi mirongo ine ku ijana y'Abanyasomaliya bugarijwe n'ikibazo cy'inzara ikabije muri kenya abaturage hafi ibihumbi magana atanu bo mu majyaruguru y'igihugu nabo bugarijwe n'iki kibazo cy'inzara uyu mubare wikubye inshuro enye mu myaka ibiri gusa pam ivuga ko ikeneye nibura miliyoni magana ane na mirongo irindwi n'eshatu z'amadolari yo guhangana n'ikibazo cy'inzara mu ihembe rya afurika mu mezi atandatu ari imbere ikibazo cy'imihindagurike y'ibihe kiri mu byongera ibi bibazo
kandi naho muri pakisitani kuri uyu wa kabiri niho leta nshasha iyobowe n'umushikiranganji wa mbere shebaz sharif yarahiye icese isubiriye iya imran khan yakuweho icyizere n'inama nshingamateka nyuma y'imyaka ine yari amaze ku butegetsi edi gwema iyi nkuru ni wewe
ni guverinoma igizwe n'abaminisitiri mirongo itatu na barindwi n'abajyanama umuhango wayobowe na perezida w'agateganyo sadik sangiran ukaba witabiriwe na minisitiri w'intebe sharif n'abandi bayobozi bakuru bo mu ishyaka rye rya pakistan muslim league nawaz sharif watorewe gusimbura imran khan mu cyumweru gishize yagiye mu bufatanye n'andi mashyaka arimo n'ishyaka risanzwe rihanganye n'irye rya ppp mu buryo bwo kubaka ubwiganze mu nteko ishinga amategeko uwo yasimbuye ku mwanya wa minisitiri w'intebe imran khan w'imyaka mirongo itandatu n'icyenda amaze iminsi akora agambyo hirya no hino mu gihugu isaba ko hakorwa amatora yihutirwa ashinja leta zunze ubumwe za amerika gukorana n'amashyaka ataravugaga rumwe na leta ye mu kumuhirika ku butegetsi avuga ko azira ko yasuye uburusiya ubwo bwari bugitangiza ibitero ku gihugu cya ukraine ibyo birego bye bimaze kwamaganwa na leta zunze ubumwe za amerika na minisitiri w'intebe mushya wa pakistani shebaz sharif
dukubitire muri Ukraine ishami rya ONU rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rivuga ko ingwano yiyongereye muri Ukraine iriko iriko izitira ivyangombwa e, vyo mu buvuzi n'abakozi ntibashobore gushika mu bice vyinshi aho abantu bakeneye gufashwa idonido y'inkuru mugenzi wacu Eugene Mukankusi arayidushikiriza kuva uburusiya buteye ukraine hashize hafi amezi abiri oms yatanze toni zigera muri magana abiri na cumi n'umunani z'ibyangombwa by'ubutabazi mu rwego rw'ubuvuzi hafi bibiri bya gatatu byageze aho byagombaga kujya ahanini mu burasirazuba no mu majyaruguru y'igihugu aho byari bikenewe cyane bikomeye oms yagejeje jenerateri cumi n'eshanu ilvive uyu munsi kuwa kabiri ziteganyijwe kujyanwa muri iki cyumweru mu bitaro hirya no hino mu gihugu aho ilvive umuvugizi wa oms bahanu bahatinagar yavuze ko jenerateri eshatu zizoherezwa irohansk na donetsk mu burasirazuba bwa ukraine aho niho harimo kubera imirwano ikaze kandi isoko yaho y'umuriro w'amashanyarazi yarangiritse cyane izindi jenerateri avuga ko zagenewe ahandi nk'i kharkiv hashegeshwe n'ibisasu by'uburusiya no mu mujyi wafashwe wa mariupol uyu mujyi wibasiwe na bombe zikomeye z'ingabo z'uburusiya kuva intambara itangiye umujyi warashenywe abantu ibihumbi bivugwa ko bishwe kandi abandi nabo babarirwa mu bihumbi baracyagoteweyo batinagar avuga ko oms ifite ubwoba ko urwego rw'ubuvuzi ruzarushaho kumererwa nabi i mariupol avuga ko ntawubasha kugera muri uwo mujyi cyakora yongeraho ko oms irimo gushyira jenerateri hafi yaho hamwe n'ibindi byangombwa ibyo bikazatuma ibasha kujyana ibyangombwa byo mu buvuzi byo kurengera ubuzima hamwe n'ibikoresho igihe bizaba bishoboka
barakoze bagenzi bacu badushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri ko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya afurika amakuru yo mu karere tuyahere mu burundi integuro y'itegeko rishyiraho igisata cy'igisirikare gishasha kizoba kigizwe n'abakukurike be n'urwaruka ruzohabwa inyigisho za gisirikare yaremejwe n'inama nshingamateka ijana ku ijana igenekerezo rya cumi na rimwe muri uku kwezi ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu desire hatungimana arabidushikiriza iyo nteguro y'itegeko iyenga igisata cy'igisirikare gishasha kizoba kijejwe iterambere no kwivuna umwansi igihe bikenewe force de reserve et d'appui au développement frat yashikirijwe inama nshingamateka y'uburundi n'umushikiranganji wo kwivuna abansi alain tribert mutabazi uwo mushikiranganji aramenyesha uko ico gisirikare kizoba gitunganijwe abo twita nga reserviste aribo bagize urwego rwa reserve mu basirikare nuko ari abasirikare bakukurutse mugabo bahaye inyuma ya prolongation y'umwaka umwe baciye bahagwa imyaka ibiri yo gushobora gukorera mu rwego rw'igisirikare ahanini bakora ibikorwa bijanye n'iterambere ry'igihugu hamwe n'ibikorwa by'inyigisho zo gukunda igihugu mugabo bashobora no gutumwa ko mu gihe cy'intambara bagakora nk'abandi basirikare basanzwe ahejeje gushikiriza iyo nteguro y'itegeko abashingamateka barayihanahanye ko ivyumviro bamwe mbere baranagaragaza amakenga yabo Rwasagaton arongoye umugambwe senel amenyesha ko ico gisirikare gishasha kizoba gitandukanywe n'ikihasanzwe gishobora gukora ibara umwanya n'umwanya l'armée uko isanzwe iroganize au forme de commando au forme de paracommando iyo hari izo misho zigoye nibo bikorako kandi baba bazi iyo babaronderera mugabo uno munsi ukavuga ngo toute unité idepanda ku muntu umwe ashoboye kurituma je numva ahantu n'ukuri harateye amakenga kuri ayo makenga y'umushinga amateka gwasa umushikiranganji mutabazi aramuhumuriza Eh, ntabwo ari ukurengera ibwirizwa shingiro rihari ry'igihugu ahubwo eh, nko ku bijanye eh, n'iyi furade eh, ni uko eh, by'ukuri abasirikare eh, canke hamaze gukukuruka canke ariko barigeza gukukuruka bose nabo nyene hambavu yuko abasirikare ni n'abenegihugu nabo nabo n'abanyagihugu biba vyiza biboneka neza yuko abasirikare canke ariko baja gukukuruka bashoboye gutera mu iterambere ry'igihugu ni byiza yuko vyojana n'itegeko rishinga kungene urwego rwo kwivuna basi rutunganijwe n'ingene rukora Gratien Lukindikiza yahoze ari ntwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi amenyesha ko ibisoda bibiri bidasangiye uburongozi ataco bikiza kiretse ico vyica umuntu yovyumva bene ivyo amayinite paramilitaire umuntu asubije inyuma gatonya kugira ngo habe nk'ibintu bimeze nk'uko bibiri bamwe batazohembwa ubwo umuntu yobona nk'ikijandarume ca kera mirongo itandatu na gatanu ingene vyagenze cageze aho kigomba gusenyura umwami hariho n'igisoda ni inzego zibiri kenshi zigoye kugira ngo zibangikane mbere n'ivyo bavuga vyerekeye ingwano haramutse habaye ingwano biragoye rwose ko izo nzego zikorana mu bihugu byose hamaze gukorana izo nzego zibiri eh, abari babifatanije baratsinzwe kuko komandoma iratandukanye neza ngo ikurikire bamwe mu rwaruka bahawe inyigisho za gisirikare barangije amashuri yisumbuye bamenyesha ko guhabwa izo nyigisho mu gihe zitunganijwe neza aba ni bamwe baganiriye na radiyo ijwi rya amerika ko akarusho ka mbere ari uko twateguwe mu bijyanye n'amagara tukaba abahungu n'abakobwa b'injyamunyu bakomeye bafite amagara meza ku rundi ruhande izo nyigisho za gisirikare zifite akarusho ko baruka ruciye mu gisirikare usanga rufise icyo nokwita disipurine militaire ikiringo twamaze muri SMO muri service militaire obligatoire cyaratugiriye akamaro nko guharuka kubera twarize byinshi inyigisho zo gukunda igihugu kukigwanira igihe gitewe n'umwansi tugafasha abandi basirikare bari ku rugamba ni ibyigwa ni ibyigwa umuntu yagira ati yarahungukiye agahungukira n'ingene yigenza mu buzima bwa minsi yose agakundishwa igihugu ariko icyo umuntu ashobora kuvuga atashimye naho ibyigwa byari byiza ni uko twafashwe ku nguvu tugenda kwiga bya gisirikare tuma umwaka wose ariko batatugishije inama shoviro mu rwengezo umunyapolitiki atavuga rumwe na leta wewe abona ko izo nyigisho za gisirikare zizohabwa urwaruka ari akaryo ko guha ibigwanisho imbonerakure ku mugaragaro ubutegetsi bwa cndfdd buriko burashaka gushyiraho umugambi kubera abantu bamaze iminsi bagira bati hari imbonerakure zigisibije iwacu imbonerakure zaba ziri mu myimenyerezo kubera abatavuga rumwe natwe baciye baboneraho kugira berekane ko imbonerakure ziriko ziraja mu kibanza c'inzego zemewe n'amategeko dutegure ingene imbonerakure zizokwinjira mu nzego mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatandatu ku ntwara ya perezida pierre buyoya urwaruka ruhejeje amashuri yisumbuye rwararonkejwe inyigisho za gisirikare service militaire obligatoire urwo rwaruka rwategerezwa kumara umwaka rukorera igihugu mu kubungabunga umutekano muri ico gihe igihugu cari catewe n'umugwi w'abagwanyi ba fdd wahindutse cndd fdd umugambi uri ku butegetsi uno munsi mu burundi ivyo bikorwa vya gisirikare birangiye urwo rwaruka rwararonswa urupapuro rwemeza ko bakoze ivyo bikorwa vya gisirikare uwutarufise akaba ata burenganzira bwo kwinjira muri kaminuza y'uburundi ya ronka desire hatungimana kigali ijwi rya amerika
urakoze desire kuri iyo nkuru tuje mu rwanda aho urwego rwihariye rwa sentare nkuru mu gihugu kugeza ubu rwimukiye ku gisenyi kuhumviriza abatangabuhamya mu rubanza rwa wanceslasi twagira yezu umenyesha amakuru bishwe bya amerika eric bagira ubusa aratubwira uko iburanisha ryagenze iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri ryatangiye mu masaa sita z'amanywa kubera abatangabuhamya baturuka mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo babanzaga kugenzura ibyangombwa by'inzira byabo n'ibipimo bya covid cumi n'icyenda n'abatangabuhamya bashinjura bwana wencesirasi twagira yezu ku byaha bya jenoside aburana n'ubushinjacyaha ku ikubitiro haje pasiteri patrick senzoga ndeze wo mu itorero ry'ababatisita rikorera mu mujyi wa goma yabwira urukiko ko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane mirongo icyenda na kane ariwe wakiriye twagira yezu yavuze ko biteguraga amatorero y'ivugabutumwa mu birori bihambaye bya pasika byabereye i ruhanga yavuze ko ku itariki ya munani z'ukwezi kwa kane yatumye twagira yezu i ruhanga kumuzanira amafaranga y'umuntu yari yarahaye ibiti akazayamugereza mu bunyamabanga bw'itorero igoma icyakora yemeza ko uregwa yari asanzwe ahagendana cyane ko yahigiye amashuri yisumbuye yajyaga anahagirira ibiruhuko pasiteri senzoga ku bibazo by'ubushinjacyaha yahakanye ko nta masano afitanye na twagira yezu ariko urukiko rwamuhasi ibibazo biganisha ku kumwibutsa ayo masano mu makuru yatanze mbere hari muri dosiye urukiko rubitse ruvuga ko yemeje ko umugore we ari nyirasenge wa twagira yezu kuri iyi nshuro imbere y'umucamanza pasiteri senzoga yavuze ko nta sano muzi afitanye na twagira yezu yavuze ko abana bose yareze mu itorero bamwita umubyeyi urukiko rurasa n'urutanyuzwe n'ibisobanuro bya pasiteri senzoga ku kijyanye n'amasano rwemeza ko ruzabisuzuma igihe ruzaba rwiherereye ruca urubanza urukiko rwifuje no kumenya niba nk'abantu bakoranaga ivugabutumwa na twagira yezu nyuma y'uko ava muri kongo ntacyo bakoze mu rwego rw'ivugabutumwa pasiteri senzoga yavuze ko bakimara kumva ko twagira yezu aregwa jenoside banditse inyandiko mu rwego rw'itorero yashyizweho imikono n'abamuzi bavuga ko atakoze jenoside jenoside mu ruvangitirane rw'ibiswahili n'ibifaransa afite umusemuzi mu rurimi rw'ikinyarwanda pasiteri senzoga yavuze ko abakirisito batunguwe no kumva twagira yezu aregwa jenoside urukiko rwabajijwe umupasiteri nk'umuntu yemeza ko babanye igihe kirekire niba nk'itorero ntacyo babajije twagira yezu bakimara kumva ko hagati y'itariki ya gatandatu n'iya karindwi z'ukwezi kwa kane yashakaga gutaha mu rwanda kandi ibintu byari byatangiye kumera nabi yasubije ko yababwiye ko hari ibintu bye birimo na diplome byari bikiri mu rwanda agomba kubitwara undi mutangabuhamya n'imvuna abandi kagabo waturutse i masisi yemeje ko ubw'umunsi indege yari itwaye uwari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana yahanurwaga yari kumwe na twagira yezu yavuze ko mu biganiro bagiranye babyibajijeho baganira ku buryo byaba byabaye bikababera amayobera uyu nawe yemeje ko yakoranaga na twagira yezu mu mirimo y'ivugabutumwa yavuze ko batangiye kubana muri mirongo icyenda na gatatu yavuze ko aherukana na twagira yezu mu gitondo cyo ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa kane ibyabaye nyuma atabizi urukiko rwamubajije ku nyandiko yashyizeho umukono yo mu mpera z'ukwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ihamya ko twagira yeza ari umwere ku byaha ubushinjacyaha bumurega umutangabuhamya mvuna abandi kagabo yasubije ko yanditswe mu rwego rw'itorero kugira ngo bagaragaze ko nta jenoside twagira yezu yakoze undi mutangabuhamya nawe waturutse i masisi ni madamu mawombe esiteri yabwiye urukiko ko ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane muri mirongo icyenda na kane nawe yari kumwe n'uregwa yemeje ko ari we wamutwaje igikapu ava iruhanga avuga ko kuri uwo munsi bari barangije amatorero abamukuriye bamuha inshingano zo guherekeza twagira yeza akamugeza aho yagombaga gutegera imodoka umunyamategeko Brice Bikotwa ntiyakunze guhata ibibazo byinshi uruhande rushinja uwo yunganira avuga ko ibyo basobanura byumvikana twagira yezu we yakunze kurangwa no guhaguruka akamwenyura bya hato na hato mu rukiko igihe yabaga abonye umutangabuhamya mushya uje kumushinjura ari nako amupepera nk'ikimenyetso cyo kumusuhuza kuri iyi nshuro abanyekongo bamushinjuye ni batandatu ni urubanza rukurikiranwa n'abaturage ba hano ku Gisenyi ndetse n'itangazamakuru mpuzamahanga ririmo n'iryo mu gihugu cya Denmark twagira yezu yabagamo na ambasade ya Denmark irarukurikira bwana wencesirasi twagira yezu w'imyaka mirongo itanu n'ine y'amavuko akomoka hano mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi ubu ni mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda ari naho ubushinjacyaha bumukekaho ibyaha bumurega iburanisha rirakomeza kuri uyu wa gatatu erika bagira ubusa ijwi rya amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda turagushimiye eric mu burundi bamwe mu bakenyezi bikorera utwabo hirya no hino mu gihugu basaba ko boronswa amadeni mu ibanki hejejwe iterambere ry'abakenyezi kugira biteze imbere hari n'abavuga ko bataramenya icyo iyo banki niba iyo banki iriho ubuyobozi bw'iyo banki buhamagarira abakenyezi bose bafise imigambi kuyitura kugira ibafashe mu kwandika imigambi yabo neza gutyo baronke ingurane ntonto bateze baterere mu iterambere ry'igihugu Pierre Claver niyo nkuru aratubwira ibindi banki y'abakenyezi ntacyo ndayizi ko sinzi n'ahantu ikorera uyu ni umwe mu bakenyezi b'abirimizi bakorera mu makoperative yo ku mitumba mu ntara ya kayanza mu buraruko bw'uburundi we na bagenzi be batari bake bemeza ko bataramenya ko hariho ibanki ijeje guteza imbere umukenyezi w'umwirimizi iyo banki y'abakenyezi twebwe iwacu twebwe mwaho gashyiramo kacu ntiturayumva oya ntibiradushikiye ariko arabikunda mworeba uburyo bwoshoboka abantu bose mukabigisha bagashobora kubyumva bagashika ahantu hose bakabibamenyesha iyo banki twoyimenya tukayijyamo ndibaza ko twokwisununura bagiye batugurana twomererwa neza yamara hari n'abandi bamaze gutangura kuja hamwe kugira ngo bigire hamwe imigambi ikomeye maze bazosabe ingurane mu banki y'abagenewe iyo banki y'abakenyezi twarumvise ko yuguruwe ku bw'ibyo rero twoja hamwe hama tukagira proje kugira tugire icyo dusabirako nta makuru dufise kiretse gusa ko twumvise baduhimiriza ngo tugende mu makoperative kugira turonke akagurane kugira tuze twiteze imbere iyi banki itegwa kamo banke d'investissement et de développement pour les femmes igiye gukwiza amezi abiri ivutse igihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yayugurura icetse ku mugwa mukuru wa politiki Gitega ari naho ifite icicaro gikuru yayisabye ko yo kwegera amashami y'abakenyezi kugira ngo iborohereze mu kuronka ingurane ntonto zo kwiteza imbere ntimuze mwirukira inyungu y'amahera rero murirukira inyungu ivuye mu mwimbu w'imigambi bazaba bariko bararangura nicyo gituma ndabahamagarira guherekeza abo bene migambi kuko ni mwebwe muri incabwenge mu iterambere mutegerezwa kubamurikira ntimuze kandi mubagaye ngo ntibazokwishura igihe havugwa ko abakenyezi badashoboye hari kera mubamperekereze mu kubama hagufi kugira imigambi yabo yunguke kuko batungutse muzoba namwe muhonze twagomba kurarika abakenyezi bose rero ngo ntibacikwe n'iribakwe bajye mu mashyirahamwe n'amakoperative maze niho boronka byoroshe ingurane ubuyobozi bw'iyo banki bumenyesha ko muri iyo ntumbero bwiteguriye gufasha abakenyezi bashaka kwiteza imbere baciye muri yo alex nkezabahizi icagi yacurongoye banki y'abakenyezi yemereye ijwi ry'amerika ko hariho n'igisata kijejwe kwakira abakenyezi bafise imigambi ariko batize canke batazi kuyandika neza yibutsa ko n'abadafise ingwati ko boyitura bagasaba ingurane kuko leta yemeye kubishinga biciye mu kubaronsa ingurane reka inyungu itavuna abakenyezi bashobora kuba bahurikiye mu mashyirahamwe cyangwa yaba ku giti ciwe wenyine ariko rero n'abandi atari abakenyezi barashobora kuyitura ikabakira kugira ngo umuntu aronke ingurane rero icya mbere gisabwa ni uko umuntu aba ari umunywanyi wa banki hanyuma ikigira kabiri ni uko aba afise umugambi urama wo kwiteza imbere ariko n'igihe utanonosoye neza iyi banki irafise akabijya kuko irafise igisata kijejwe gufasha abakenyezi gutegura imigambi kwinonosora neza icya kabiri babahe ingurane ku nyungu itavuna icya gatatu niba badafise ingwate bazoraba nyine babafasha kugira ngo baborohereze baronke nyine barangure imigambi bategekanije ibanki y'abakenyezi yavutse haheze imyaka irenga ibiri yifuzwa n'amashami menshi y'abakenyezi yihaye intumbero yo guteza imbere umukenyezi w'umwirimizi yaje ikurikira y'ugwaruka yashyizweho na nyakwigendera perezida petero nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu ntumbero yo kwitaho ugwaruka ibanki y'isi yose banki mondial mu cegenyo cayo ivuga ko uko gushiraho amabanki yerekeye imigwi kanaka ari umushinga w'iterambere mu bisata nka byose byose by'igihugu byeklavye niyo nkuru Kigali kubwijwi rya Amerika
mu ntambara yo muri Ukraine ibisasu vya misiri bimaze guhitana abasivile benshi abahinga mu vy'amategeko batanguye kuvyita ivyaha vyo mu ngwano ariko ubutungane bushobora kuzoteba cane kubikorerako
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden avuga ko umukuru w'igihugu cy'uburusiya vladimir putin arimo akora kandi akoresha ingabo ze ibyaha by'intambara muri Ukraine ariko si we wenyine ubivuga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yo muri Ukraine n'indi mpuzamahanga nka Human Rights Watch na Amnesty International nabo barabyemeza ubufaransa bwo bwohereje ndetse abagenzacyaha muri ukraine umuryango w'ubumwe bw'uburayi umuryango w'abibumbye umunyamabanga mukuru wa otan n'umushinjacyaha mukuru wa ukraine n'ibindi bihugu birenga icumi nabo basabye cpi urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho kugira icyo rukora mu kwezi gushize umushinjacyaha mukuru warwo karim khan yagiye muri ukraine kureba uko bimeze maze aravuga ati tugomba kumenya ibyabaye n'ukuri kwabyo noneho tukazabishyikiriza abacamanza mu byaha by'intambara abahanga mu by'amategeko bavuga harimo kurasa ibitaro amashuri abasivili baba bahunga intambara iyicarubozo gufata abagore n'abagabo ku ngufu nk'intwaro y'intambara n'ibyaha byo gusagarira ikindi gihugu uburusiya bwo buhakana ibyo babukekaho nubwo gukusanya ibimenyetso byatangiye ariko abahanga mu by'amategeko bavuga nanone ko kugeza abakekwa imbere y'ubutabera bizafata imyaka kugira ngo imanza zibeho nk'uko tubisoma mu kinyamakuru the new york times kimwe mu bikomeye byo muri leta zunze ubumwe za amerika ingorane ya mbere ni ukwemeza ko koko hariho ibyaha by'intambara urugero nko kurasa ibitaro buri wese ashobora kuvuga ngo ni icyaha cy'intambara ariko uwarashe we ashobora kubihakana akavuga ko yaharashe by'impanuka ni ukuvuga ko yaharashe atabigambiriye cyangwa se nanone akavuga ati naharaje kubera ko umwanzi turwana yahahishe intwaro cyangwa kubera ko abasirikari b'umwanzi bahakorera urundi rugero ni nk'urw'icyaha cyo gufata abagore n'abagabo ku ngufu nk'intwaro y'intambara kucyemeza biragorana cyane kubera ko ababikorewe akenshi badatinyuka kubivuga ababihaniriwe kugeza ubu kandi mu nkiko nk'urwo loni yari yarashyiriyeho u rwanda ni mbarwa cyane ingorane ya kabiri ni ukumenya urukiko rufite ububasha bwo kubiburanisha tuvuge nka cpi urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho ifite ububasha bwo kuburanisha ibyaha byakorewe mu bihugu byasinye amasezerano y'i roma ayishyiraho ukraine ntiyirimo ariko yayihaye uburenganzira bwo gukora nketi uburusiya nabwo ntibuyirimo kugira ngo cpi ikurikirane ibyaha by'intambara byaba byarakozwe n'abarusiya leta yabo igomba kubyemera abahanga mu by'amategeko bagasanga ibi bidashoboka na gato ku rundi ruhande kugira ngo cpi iburanishe umuntu agomba kuba ahari imufite mu maboko yayo aba bahanga bavuga ko uburusiya budashobora na gato kuyoherereza umuturage wabwo cpi yaba ishakisha icyaba gisigaye nk'uko abahanga mu by'amategeko babivuga ibihugu bifite amategeko ahana ibyaha by'intambara hatitaweho aho byakorewe bishobora kuburanisha abarusiya cyangwa se abanyayukrene twavuga nk'ubudage nk'uko porofeseri karsten starn umwarimu w'amategeko mpuzamahanga mpanabyaha muri kaminuza ya leiden mu buhorandi no muri kaminuza queens muri irlande ya ruguru yabibwiye ijwi ry'amerika ubudage bwatanze urugero buburanisha ibyaha by'intambara byakorewe muri siriya urundi rugero ni nk'ubufaransa cyangwa ububirigi nabyo byaburanishije ibyaha by'intambara na jenoside byakorewe mu rwanda uretse ibyo abahanga mu by'amategeko bavuga ko umuryango w'abibumbye ushobora gushyiraho urukiko rwihariye rwa ukraine nk'izo wari warashyiriyeho u rwanda n'icyahoze ari yugoslavia ariko nabwo bagasanga bishobora gufata imyaka n'imyaka kugira ngo bene urwo rukiko rutangire akazi karwo banzura ariko bavuga ko uko byagenda kose ubutabera buzashyira bukora akazi kabwo buburanishe ibyaha by'intambara ibyaha byibasira inyokomuntu ndetse ahari na jenoside byaba birimo bikorerwa muri iyi ntambara uburusiya bwagabye kuri ukraine
urakoze cyane thomas kamirindi kuri iyo nkuru kuko turaca ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha ariko reka tubahe incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi twabashikirije twababwiye ko ibitero vya za rokete vy'uburusiya ku bisagara vya kharkiv muri ukraine vyahitanye abantu batatu bikomeretsa abandi mirongo ibiri n'umwe kuri uyu wa kabiri ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu onu rijejwe imfungurwa pam rivuga ko abantu bagera hafi miliyoni mirongo ibiri bashobora kugiramirwa n'ibura ry'ibiribwa bitewe n'izuba ryatse cane mu bihugu vyo mw'ihembe rya afurika handi naho abasirikare ibihumbi icumi ba afurika y'epfo bazofasha mu bikorwa by'ubutabazi mu ntara ya kwazulu natal aho abantu barenga amajana ane na mirongo ine bahitanywe n'imyuzurire eh, abandi bagera kuri mirongo n'imirongo bakaba barabuzwe irengero ryabo handi naho muri pakistan kuri uyu wa kabiri niho leta nshasha iyobowe n'umushikiranganji wa mbere shebaz sharif yarahiye icese aho rero ni naho duheranije amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri ino saha muri kumwe na oriane itanga ishaka ndashimiye abadufashije kwegeranya ibiganiro ni diodone cyubahiro namwe mwese mwaduteze amatwi turabashimiye mugire umugoroba mwiza mwese